muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na fideli niyo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyesi bigirimana
mwaramutse fideli mwaramutse abaduteze amatwi turayahera kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini umushikiranganji wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken ejo ku munsi wa kabiri yavuze ko amerika itewe amakenga n'amaraporo yemewe avuga ko igihugu cy'u rwanda gifise cyafashe mu mugongo abaroberi bakorera mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo blinken yabivugiye ku mugwa mukuru kinshasa aho yashitse ejo ku munsi wa kabiri ni igihugu kigira kabiri agendeye inyuma yaho aviriye muri afurika y'epfo anthony blinken yarabonanye na perezida felix tshisekedi ukwibyukiranya k'umuhari m23 mu buseruko bwa congo kwatumye icuka kibi hagati y'ibyo bihugu bibanyi cunyuka kongo ikagiriza u rwanda kuba rufashe mu mugongo abo baroberi ariko u rwanda rukama rwabihakanye umushikiranganji blinken ategekanya kugendera u rwanda kuri uyu wa gatatu yavuze ko ibihugu byose bikwiye kubahiriza imipaka y'ibihugu bibanyi kandi avuga ko atari ko ararya umunwa azobivugana na perezida w'u rwanda paul kagame blinken yavuze ko urugendo rwiwe mu karere rutumbereye kwemeza ko amerika ishyigikiye ibiganiro biriko birafashwamwo n'igihugu cya angola ndetse na kenya kugira intambara ihwamikwe kandi imipaka ya kongo yubahirizwe muri ako karere nyine ka afurika muri burkina faso abasirikare cumi na batanu barishwe n'ibisasu bibiri byatezwe mu ibarabara ejo ku munsi wa kabiri igisirikare cya burkina faso kivuga ko ibyo byabereye ku ibarabara riva mu gisagara cya buruzanga rija ijibo ni mu ntara y'uburaruko kivuga kandi ko abo basirikare bari mu miduga yari iherekeje abategetsi igihe bicwa n'ibyo bisasu abajihadisite bo mu gihugu kibanyi cya mari batanguye ibikorwa byo gutega imitego mu mabarabara muri burkina faso no muri nigeri kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu muri burkina faso abo bakora iterabwoba bashamikiye kuri al qaida hamwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu bamaze kwica ibihumbi by'abanyagihugu hamwe n'abarenga umuriyoni umwe n'ibice icyenda bateshejwe ingo zabo ku munsi wa mbere igitero cy'abakekwa kuba abajihadisite cyahitanye abasivile batandatu hamwe n'abajejwe umutekano bane mu ntara ya yatenga iri mu buraruko bw'icyo gihugu abasirikare bari ku butegetsi muri burkina faso babufashe inyuma ya kudeta bakoze mu kwezi kwa mbere bakura roke marke christian kabura kabure bamuhora kuba yarananiwe guhagarika ubwicanyi bukorwa n'abakora iterabwoba hano muri leta z'ubumwe za amerika amerika yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ko igiye guha ikirere miliyoni mirongo umunani n'icyenda z'amadolari azofasha icyo gihugu mu bikorwa byo gutegura ibisasu byatezwe mu kuzimu n'uburusiya ayo mafaranga azofasha imirwi ingana kwijana y'abazotegura izo mine ziri mu kuzimu kubaha imyimenyerezo hamwe n'ibikorwa byo kubakingira muri ibyo bikorwa n'ibikoresho byo kubakingira muri ibyo bikorwa bazokorera ku butaka bwa ikirere bungana n'ihegitari imiliyoni cumi na zitandatu uburusiya bwatezemwo izo mine ikirere ivuga ko abasirikare b'uburusiya basize banyegeje amamine mu nyubakwa zibikwamwo ibifungurwa mu modokari mu mashini zo kumesa zo mu mazu y'abantu mu rwinjiriro rw'imiryango y'amazu mu bitanda byo mu bitaro hamwe no mu biziga by'abantu biciwe ku rugamba ubushyikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu bwavuze ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ikirere imaze gutegura amamine hafi ibihumbi ijana na mirongo itandatu muri amerika kandi perezida joe biden ejo ku munsi wa kabiri yarateye igikumu ku rwandiko rwemera kandidatire z'ibihugu bya finland na swede ko byinjira mu ishyirahamwe otane ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi ryishinze kurwaniriza umwansi hamwe perezida biden yavuze ko ibyo bihugu uko ari bibiri byo mu buraruko bwa buraya bifise amahirwe yo kuzokomera no gukingirwa n'uyu muryango mu bijyanye n'umutekano wabyo mu ntango z'uku kwezi sena ya amerika niho yatora yongera iremeza ko ibyo bihugu bibiri byemererwa kwinjira muri otani amerika igize igihugu cya mirongo ibiri na gatatu ku bihugu mirongo itatu bigize otani byemeje ko finilande na suwede byakigwa muri uyu muryango ariko hakenewe amajwi y'ibihugu byose mirongo itatu yemerera ibyo bihugu kwakirwa muri uwo muryango kuko havuyemo n'igihugu na kimwe ntibizokwakirwa perezida biden kandi yarashemagije finilande hamwe na suwede avuga ko ibyo bihugu uko ari bibiri bifise inzego zikomeye zishingiye kuri demokarasi ibisirikare bikomeye hamwe n'umuco urangwa n'umuco urangwa n'ubutunzi butajya ibiturire
arakoze aroyisi kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken ararangiza urugendo rwiwe i kinshasa vyitezwe ko rushimikira ku mutekano muke mu buraruko bushira ubuseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ikindi bantu bari bamwitezeho ni ibibazo biri hagati mu gihugu usanga nka opozisiyo yifuza kuko yagerageza kuvuga ku kintu cy'amatora agomba kuba kandi akazaba mu buryo bukwiriye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu uwo ni cedric muyoboke umuhinga mu bya politiki ari kinshasa muri kenya hirya no hino mu gihugu ejo ku wa kabiri bari mu gikorwa cyo guharura ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu abagize inama nshingamateka babura amatari y'intara n'ayandi yo ku nzego zo hasi izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato mugume hafi y'amaradiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika tubandanirize ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya afurika mu gihe umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu wa amerika anthony blinken ari muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu rugendo rw'iminsi itatu ari muri afurika amwe mu mashyirahamwe yigenga akorera muri kongo arifuza ko amerika yabufasha kongo kurangiza ibibazo by'umutekano muke uri mu buseruko bw'igihugu ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo arivira nyuma y'aho inzobere z'umuryango w'abibumbye zisohoreye raporo ishinja igihugu cy'u rwanda kuba cyaragize uruhare mu mirwano imaze iminsi ibera mu ntara ya kivu ya ruguru ndetse kigashinjwa no gufasha inyeshyamba za M23 amwe mu mashyirahamwe yigenga akorera muri Kongo arifuza yuko Amerika yafatira u Rwanda ibihano ndetse rukavana n'abasirikare babo muri Kongo Damascene Baziyaka n'umwe mu bahagarariye amashyirahamwe yigenga muri teritwari ya Rucuru ntabwo bikiri ibanga oni umuryango w'amahanga nawo wamaze kwemeza yuko u Rwanda rufite uruhare mu umutekano muke urimo ukorerwa ahangaha kuriya gufasha iki gisirikari kigumuye cyo twita emuventura kigumuye mu butegetsi bwa kongo ni ukuvuga yuko rero iki gihugu bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo gikure ingabo zacyo muri muri kongo kireke gufasha bariya ba emuventura kuko ni abakongomani aya mashyirahamwe yigenga kandi akorera mu burasirazuba bwa Kongo asaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken ko Amerika yafatanya na leta ya Kongo mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu burasirazuba bwa Kongo icyo twashaka yuko yakora muri Kongo yacu mu burasirazuba bwa Kongo ni uko yabona igisubizo kuri izi ntambara zikomeje kubera umutekano mukeya cyane cyane ngo mu karere ka rucuru aho abaturage benshi bahunze ibyabo bakava mu mago bakaba bari mu bakaba barihungiye hirya no hino aho bari bafite ubuzima bubi twebwe ibyo twashakaga yuko yakora ni uko yaza atuzaniye igisubizo kurangiza izi ntambara bagaza byashoni n'umwe mu baturage bateshejwe ibyabo n'intambara ari mu nkambi ya mikenke iri muri teritwari ya mwenga yifuza yuko uruzinduko rwa minisitiri antoni blinken rwatorera umuti ibibazo by'ivangura n'ubutumwa buhembera mu macakubiri bumaze iminsi bwibasira bamwe mu baturage bavuga ikinyarwanda muri kongo icyo dushobora gusaba uriya mutegetsi wagendereye kongo ni ugusaba leta ya kongo bariya bantu bagakurikiranwa bagafatwa bagashyikirizwa ubutabera tugakunda tukabona amahoro mbere y'uko intambara iba twari tubanye n'andi moko neza ariko le politiciye pour lere zentere n'amapozisiyonema politike zabo ugasanga ko barabiba amacakubiri mu bantu abantu bagatangira kwicana mwabonye ibyabaye kariba aho umuntu bamurya bamutwika mwabonye ibyabaye kuri majoro kaminzobe hari umupolisi waraye wishwe muri howele azira uko asa kandi deja ababikora barazwi biteganyijwe yuko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken muri repubulika ya demokarasi ya kongo azahura n'abayobozi ba guverinema ndetse n'abahagarariye za sosiyete sivile kugira ngo baganire ku bufatanye ku bibazo birimo umutekano w'akarere kubahiriza uburenganzira bwa muntu kubungabunga ibidukikije n'ubucuruzi bw'ishoramari mu kwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda nyuma y'uruzinduko rwa perezida kisegeti i washington amerika na congo batangije ubufatanye bwihariye ku by'amahoro n'iterambere ibyo bikaba biri mu masezerano ahuriweho agaragaza umubano wa hafi wa amerika na congo ndetse n'umuhigo rusange wo gukorera hamwe ku nyungu z'inyungu harimo no gushimangira inzego za demokarasi kunoza kubahiriza uburenganzira bwa muntu kurangiza kudahana ndetse no kwimakaza amahoro mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo vedase ngabo ijwi rya amerika uvira tukivuga kuri urwo rugendo rwa anthony blinken urugendo rw'umunsi umwe byitezwe ko rushimikira cyane ku mutekano muke mu buseruko bw'igihugu mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye n'umuhinga mu bya politike cedric muyoboke amubwira bimwe mu bibazo birindiriye anthony blinken muri ibyo bibazo benshi usanga bibanda ku kibazo cy'umutekano muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ntara za sud na nord kivu ndetse na ituri ugasanga bagaruka kuri raporo na shozini iherutse gusohora ivuga yuko u rwanda ruri inyuma ya ya y'umutwe wa M23 urimo urwana muri kivu y'amajyaruguru ibyo byose ni ibintu bigaragaza yuko biteguye uyu muntu nanone abantu bo muri sud kivu nabo cyane cyane nk'abiri iwacu misozi miremire ya minembwe bakaba bifuza yuko yagira icyo avuga ku ntambara zikomeje kubera muri turiya duce ziterwa na za rede tabara n'indi mitwe nka za mayimayi zigize iminsi zarayogoje kariya karere kiringi nanone ikindi bantu bari bamwitezeho ni ibibazo biri hagati mu gihugu usanga nka opozisiyo yifuza kuko yagerageza kuvuga ku kintu cy'amatora agomba kuba kandi akazaba mu buryo bukwiriye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu muri rusange ni ibyo bibazo usanga bamwitezeho agomba kugira icyo avugaho kandi akagira icyo abikoraho none bwana cedric muyoboke ku kibazo cy'umutekano ukomojeho abanyekongo bamutezeho byinshi ukomeje ku mutwe wa M23 abanyekongo babona gute uwo mutwe wa M23 ugizwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda batuye muri kariya karere k'amajyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu cyabo usanga aba bantu benshi b'abanyekongo bamwe ngira ngo ahari baterwa no kudasobanukirwa bamwe usanga batabyumva ariko iyo urebye nk'abajijutse bakomoka hariya bamwe bagaragaza kumva nyine ko ari abantu bakomoka muri iriya ntara kandi ari abantu bahariya nyine bafite ibyo baburana ariko nanone abantu benshi ugasanga mu gihugu baravuga ngo ntababaho ahubwo ni abanyarwanda baba bafite gahunda zabo zo gukomeza gutera igihugu niko ubona abantu benshi bavuga ari nacyo gituma babitezeho cyane cyane iriya raporo ya nasozi yarabashimishije kandi urabizi yuko uriya munyamabanga wa departement affaires etrangere kuko ibyo azavuga byose cyangwa se byakora ni ibintu bizaba bisa n'ibivuye mu gihugu gikomeye nka amerika gifite ijambo muri nasiyo zimwe cyangwa se muri konseri de sekirite bizeye cyane ko azagira icyo abikoraho wenda iriya ntambara yugarije kariya karere ikagira uko yarangira igitangaje usanga batavuga izindi ntambara ziri hirya no hino ariko ikibaraje inshinga ni iriya ntambara rwose yo mu buseruko ya M23 kandi bavuga ko abakongomani na leta ya Kongo niko yabivuze bavuga yuko ngo u Rwanda rwaba ruyiri inyuma kuba repubulika ya demokarasi ya kongo itegereje byinshi kuri leta zunze ubumwe za amerika yisaba yuko yayifasha mu kurangiza ikibazo cy'umutekano muke muri ako karere yo iratanga iki ifite bihe byiyumviro by'uko nayo yagira icyo ikora kugira ngo icyo kibazo kirangire vuba
sinzi mboje ndavuga ati mpagarariye igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndavuga ngo umusesenguzi ariko iyo ubona ntabwo nahamya ko ari icyo cyonyine kizanye uriya munyamabanga wa departement affaires étrangères ya amerika ahubwo umuntu yanakeka kuko ibimuzanye hari n'ibintu by'ubutwererane urabona yuko ubushinwa bwari bugize iminsi busa n'ubwegera kongo kugira ngo bugire icyo bwogeraho mu mapartenariya menshi ajyanye cyane n'ibikorwa remezo n'ibindi umuntu yakeka ko nacyo cyaba kizanye uriya mugabo nanone ikindi tutashyira kure n'iriya ntambara ya ikirere iriya ntambara ya ikirere ubona nka afurika du sud yafashe atitude umuntu yakwita ngo ni netere mu rurimi rw'igifaransa ariko nanone kongo igasa nk'aho naho ihajya kugira umubano wihariye na na rusi ukabona nabyo byaza nko gusa kurwanira kugira umubano mwiza n'ibihugu cyangwa se kugira imbaraga ku bihugu bya afurika kuko ubona nk'igihugu cya afurika iside ni igihugu cy'igihanganwe muri afurika ugasanga igihugu cya kongo ni igihugu gifite ubutunzi bwinshi ibihugu bya mpatsi ibihugu byose biba bishaka kugiramo ijambo nanone ugashaka n'u rwanda ni igihugu kiri sitarategi ibyo byose ni ibintu umuntu yavuga ngo wenda kongo icyo yatanga wasanga yemeye nk'ibintu bya kooperasiyo bilaterale hamwe n'icyo gihugu cya amerika kugira wenda ngo bagire icyo nabo bakuramo bakabamarira iyo ntambara ubwo ni ubusesenguzi nje nakora nk'umusesenguzi w'amategeko cedric muyoboke umusesenguzi mu bya politiki ndagushimye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'amerika urakoze venisite nshimimana kubw'umwanya mwaduhaye kugira ngo tuganire namwe ku ijwi ry'amerika muri kenya hirya no hino mu gihugu ejo bari mu gikorwa cyo guharura ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ay'abagize inama nshingamateka ababura amatari b'intara n'ayandi yo ku nzego zo hasi muri rusange abakurikiranye ayo matora bemeza ko yabaye mu mahoro naho hagiye hagaragaramwo utunenge duke tujanye no guhanahana amakuru mugenzi wacu edi gwema yavuganye n'umuhinga mu vya politike bosco ku bwayo ari mu gisagara ca nairobi amubwira uko ibintu vyifashe n'igikwirikira amatora yabwirizwa gutangura mu masaha ya saa kumi na zibiri abanyagihugu bo muri kenya benshi bari bamaze gutonda ku biro vy'amatora aho biyandikishije no kuva saa cumi n'imwe zo mu gatondo ariko ahatari hake hagiye haboneka ibibazo bijanye n'ubuhinga bwa none bakoresheje mu gutora bituma amatora aza gutangwa ahatari hake atevye gatoyi ivyatumye rero aho byatanguye biteze babemereye kubongerera amasaha batakaje kugira ngo baze gufunga bose bashoboye gutora ku vya nyakuri amatora ategerezwa kuba ahagaze isaha cumi n'imwe za nimugoroba bagatangura guharura kandi nako hari aho byakunze saa kumi n'imwe bari bahejeje abandi ariko saa kumi n'imwe bari bakiri ku murongo itegeko rivuga yuko ababa bamaze gutonda saa kumi n'imwe igeze barorera bagatora hanyuma bakabona gutangura guharura ku bijyanye n'icyuka ntaho twumvise habaye akajagari kiretse agace kamwe aho basanze ku makarita y'amatora hari umwe ataboneka bagomba kugira imyigaragambyo ariko barabihagarika birarangira no mu yindi ntara aho bita wajira byabonekanye yuko byagoranye amatora basa n'abayunguruje azoba hanyuma abantu bashoboye kujya gutora nayo ubundi icyuka cy'umutekano hameze neza abantu baratekanye benshi barategereje bararorereye barabe ibyavuye mu matora wari ubivuze ko igikorwa cyo kubarura amajwi cyamaze gutangira mu mafasi y'itora hirya no hino mu gihugu ese mwaba muzi igihe komisiyo y'amatora izatangira gutangaza amajwi y'agateganyo y'ibyavuye mu matora amajwi y'agateganyo ubundi atangazwa nyuma y'iminsi ine ubu ngubu ibyo bariko batangaza biba bitangazwa n'ibinyamakuru ni mu mabiro do vote amwe amwe aho baba bagiye bakavuga ati twabonye uku byagenze kuriya nk'ubu ibyo tumaze kubona ni ibyihuse cyane byavuye muri za gereza aho batoye ahandi bacariko babarura kumbure akazi k'amatora akazatubwira inyuma y'iyo minsi ine bwana ku bwayo utwo tunenge uvuga twagiye twigaragaza dushobora kuba impamvu y'uruhande rumwe kuba rwavuga ko amatora muri rusange atagenze neza ku buryo rwakwanga kwemera ibyayavuyemo haracyari kare ariko musanzwe mubizi niko byaba bimeze ntihabura bidoga ariko utunenge twagiye tuboneka ni nko muri ubwo buhinga bwa none bagombye gukoresha hariho amakipe anonekaye agera ku majana abiri na ariko ugiye kuraba kiti zaterwa gukora zashika mu bihumbi mirongo ine na umva hapfuyemo amajana abiri bobo muri ibc bavuga ati ni nke cyane mu burere nabwo amatora atabaye bamaze kubemera ko bazoba n'imishikiringo ayo matora bakayakora ntibyagomba gutuma hari abavuga ngo amatora yagenze nabi ni ibiharuro bidafashe cyane bitari byinshi bitotuma amatora bavuga ngo yagenze nabi yagenze neza muri rusange ugiye kubiraba ikindi twumva ni uko muri aya matora umubare w'urubyiruko cyangwa se urwaruka rwitabiriye cyangwa se rwiyandikishije gutora waragabanutse cyane wagerageza ukaduha ishusho muri rusange uko ubwitabire bwari buhagaze
uyu munsi byatangaje cyane benshi bari kubyibazaho igituma iyo mu bihe byo mu myiyamamazo wasanga hari urwaruka rwinshi ruri inyuma y'abiyamamaza ariko uno munsi ugiye ku mazu y'amatora wasanga ahubwo urwaruka rutitabiriye aya matora benshi byabatangaje byatangaje kubona usanga abantu b'abasaza abantu b'abamama nibo bitabiriye cyane aya matora ariko ugiye kuraba mu bihe by'imyiyamamazo byabonekana yuko urwaruka aribwo ruyitayeho cyane ariko uno munsi mu kwitaba ugiye kuraba urwaruka ntirwayitabye neza kuri icyo kijyanye n'ubuke bw'urubyiruko cyangwa se urwaruka ninde muri abo bakandida babiri bahanganye ari bo rayira odinga na william ruto bishobora kugiraho ingaruka cyane ugerageje gukurikirana neza ukaraba politiki ya kenya urwaruka rwajya kugabangana abakandida babiri muri bane basanzwe baraserutse muri aya matora baza kujya kugabangana william ruto na wajakoya noneho rero uca wumva wajakoya we w'ubundi bisanzwe bigaragara ko atari mu bakandida bari imbere cyane ubu bihomberamo ahanini cyane biragaragara ko ari ruto niwe aza guhombera mu rwaruka rutitabye amatora ku bwinshi bosco ku bwayo umusesenguzi mu bya politiki ukaba uherereye aho mu gihugu cya kenya nagira ngo ngushimire cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye cyane kuba mwampamagaye murakoze tukivuga kandi kuri iyo nkuru y'amatora muri kenya abanyakenya barenga igihumbi n'amajana indwi baba mu rwanda bazindukiye ejo kuwa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka n'abatwara uturere mu gihugu cyabo basaba ko muri aya matora hatoba inkururu canke abiyamiriza amatora nk'uko byagenze mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umumenyesha amakuru wacu pierre clave niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru mu bakandida babiri bakomeye muri Kenya William Ruto w'icegera c'umukuru w'igihugu ahari na Raila Odinga atavuga rumwe na leta amaze imyaka irenga mirongo ibiri agwanira ikibanza c'umukuru w'igihugu uwo munyakenya aba mu Rwanda yizeye ko yatoyemwo umwe azotwara igihugu ya tumefurahi sana, tumepata fursa ya kuchagua viongozi wetu, kiongozi ambaye ako ati ndahimbawe ko twaronse akaryo ko kwitorera abategetsi bacu abo twifuza n'abaharanira agateka ka zina muntu uzotwarira bose ataho yegamiye abona kure uzofata ingingo ku neza y'abanyagihugu bose ata n'umwe akumiriwe mu buzima bw'igihugu
siri yangu
ariko sinamukubwira unatoye uwo twari ishyirahamwe ry'abanyakenya baba mu rwanda amwongerera ko ko igihugu ciwe gikeneye umutegetsi mwiza ashira imbere ubumwe n'amahoro wyclife aganda twaganiriye ahejeje gutora i kigali mu buserukizi bwa kenya ati namaze gutora kandi ndajyohewe ko naranguye uburenganzira bwanje bwa demokarasi muri kenya twifuza umuyobozi yoza kutwunga akadushira hamwe mu bumwe twese uzoshira imbere amahoro n'umwumvikano mu bonse rimwe kandi uwo namutoye kuko ku rutonde namubonye ko abo banyakenya basaba bagenzi babo bari mu migambwe itandukanye ko bokwirinda imvururu za politike no gushamirana bavuga ko ivyabaye inyuma y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi aho abantu barenga igihumbi n'ijana bishwe kubera imishamirano vyobabera icigwa komisiyo y'amatora yatangarije ijwi ry'amerika ko ku biro vy'itora bibiri biri kigali mu rwanda atangorane zahibonekeje ndetse ko ata muntu n'umwe yibuze kuri lisite y'itora wanderi elfantas araba igisata c'amatora mu rwanda rwanda nawe nyene yizeye ko amatora agenda neza mu gihugu cose akagira nico atuma uje gutorwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu lakini ni mwenye nimechagua ako kwa roho niko na imani na yeye ndiye atakuwa ati ndazi ko uwo natoye ku mutima ari we azoba umukuru w'igihugu twiteze ko uja gutorwa ari ushira imbere gutorera umuti ibibazo by'abanyakenya bose atanuma asigaye inyuma muri kenya ubuzima busigaye buzimbye cyane kandi ifaranga riguma rita agaciro twifuza uza guteza imbere ubutunzi nk'uko uwuhariye ariko arabikora ntitwifuza uza gushira imbere ubwoko bwiwe oya ahubwo ni ubutuma umuntu wese aronka ubugari n'ibindi byo kurya kama ni ugali, kama ni chakula, mwananchi woyote aweze kupata.
Kenya n'u Rwanda ni ibihugu bifitaniye ubucuti bukomeye bufatiye ku butunzi kuko ibidandazwa vyinshi biza mu Rwanda bica ku kivuko ca Mombasa muri Kenya. Ambasaderi wa Kenya mu Rwanda Philippe Gitiora yemeje ko amatora y'uyu mwaka adashobora gusubiza inyuma ubwo bucuti. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi niho umukuru w'igihugu ahari Uhuru Kenyatta yatorerwa manda ya kabiri. Ico gihe uwo bahiganwa yanse amatora umugwi w'igihugu ujejwe amatora ubona kwemeza ko ayo matora asubigwamwo abanyakenya baba mu rwanda barenga igihumbi n'amajana n'indwi bizeye ko ubu atawuja kwanka amatora kuko umwe mu bakomeye batavuga rumwe na leta ari nawe yanse amatora mu myaka itanu iheze ubu ari mu bakandida bahabwa amahirwe yo gutorwa nk'umukuru w'igihugu raila odinga yabwiye abamenyeshamakuru i nairobi muri kenya ko abanywanyi biwe bizeye intsinzi kandi ko naho batotsinda biteguye kwakira ibiva muri ayo matora abakandida bane bahiganirwa ikibanza kibanza c'umukuru w'igihugu ni David Mwaure wo mu mugambwe Agano, Raila Odinga w'ihuriro Azimio la Umoja, William Ruto wa United Democratic Alliance na George Wajakoya wo mugambwe Roots Party. Abanyakenya bafise imyaka yo gutora muri Kenya barenga miliyoni mirongo ibiri na zibiri nk'uko umugwi ujejwe amatora uvyerekana. Ku munsi wa gatanu heze ibihugu cumi na bitanu harimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibicishije mu buserukizi bw'ivyo bihugu muri Kenya vyashize habona urwandiko bisaba ko hoba amatora meza atekanye azira imvururu za politike kuko ku bwabyo Kenya ari igihugu gifise ubutunzi buhagaze neza ndetse ko imvururu zibayeyo zotandukira akarere kose Pierre Claver niyo nkuru mu buserukizi bwa Kenya i Kigali ku bwijwi rya Amerika
bakunze baradiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya amerika twabateguriye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimire rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe